Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiboneza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki cumi na zine y'ukwezi kwa mbere umwaka bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkundikije turamukurikirana tukamubwira ibipimo byose tuca twihutira no kumushyira ku muti igihe abasanzwe atari bwatangure umuti wo gupfupfa haza umugero wa sida tuca tuwumutanguza byihuta nyine
uyu ni umwe mu baganga bakorera ku kigo cy'ubuvuzi turiho cy'ubujumbura mu rundi asigura uko bakurikirana abana n'ababyeyi babo basanzwe baranduye umugera wa sida inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye ikibazo cy'abacuruza mu rugombo turabazigaruka ko mu kanya kari imbere bamwe mu badandaza bo mu isoko yo ku murwa mukuru wa komine rugombo mu ntara c'ibitoke baridoga ko bataronkejwe ibibanza vyo kudandarizamwo ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanya nka ari i bujumbura mu burundi n'akamaramaza aho umuntu bahaye kiyosike ariho ibihumbi ijana ariko udagara akantu gatoyi metero imwe ku mirongo umunani ngo ariho iyo ni imwe mu myidogo y'abataronse ibibanza byo kudandarizamwo muri iyo soko yo ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke ni nyuma y'aho isubiriwemwo uno mugabo atashinye kwivuga izina ijwi rya amerika ryamusanganye amasezerano ya komine amwegurira ikibanza co kudandarizamwo agatangazwa n'ingene atakironkejwe jewe naratangajwe cane n'ukuntu isoko yatanzwe yatanzwe mu buryo tutazi batwimuye gafutu mfasha mugabo mu gutanga ibibanza bagiye babitanga uko bishakiye ntibatugishije inama izo nama bazigiriye mu kinyegero nka jewe ndi umudandaza wa kera umudandaza wa kera maze imyaka mirongo ibiri ndandariza mu isoko ya komini rugombo imwe ya kera hama mu gihe cyo gutanga ibibanza ndandika nk'abandi ariko sinishuwe mbajije narabuze gushika n'uno munsi isoko irinjiwe uno munsi ariko jewe nta kibanza naronse iruhande y'abari basanganywe ibibanza muri iyo soko imbere y'uko isanurwa ariko batabironkejwe hari abandi bifuje kubironswa bushasha abo bakavuga ko bakora urudandazwa rutoyi abo bita abadetaya mu gifaransa uno mukenyezi ni umwe mu bavuga ko badashobora kuronka amafaranga asabwa kugira kugira baronswe aho badandariza twebwe ibibanza barabitweretse by'ibitunguru ariko hakaba hariho abantu bato bato n'abashoboye kurangura imirima abo rero bashoboye kurangura imirima bararisha amafaranga ibihumbi mirongo itanu n'itanu ariko twebwe abantu bato bato turiko turatakamba kuko ayo mafaranga ibihumbi mirongo itanu ushoboye kuba ugenza n'agatahe kadakuye n'ayo mirongo itanu twabonye ko ayo mafaranga by'ukuri boducirinwa n'ingufu kugira ngo natwe tudandaze mu bandi barabe ukuntu bodupunguza ku ibeyi rya mirongo itanu kuko abaye yarishe n'abantu b'imitahe ikomakomeye barangura imirima vedaste yo kwizera arongoye ishirahamwe ry'abadandaza bo muri iyo soko ya rugombo avuga ko abadandaza baronse ibibanza ku rugero rushimishije nta byinshi yashimye kubwira ijwi rya amerika ariko afise uko yita abariko baridoga abadandaza nka bose urugero kasobetse ku ijana baronse abataronse nabo ni bamwe baza ari nk'abashasha baje gusaba kandi batahora badandaza abataronse ibibanza kandi bavuga ko bari babisanganywe bavuga ko bagiye kwitura inzego kugira zibatunganirize uyu ni umwe muri bo yewe ngomba nitura ubutungane nitura inzego ngomba manze mpanuze misanteri ndamwereke n'aya masezerano ya komini ko yayirengagije hama numbica ngira hama ataca amariye nditura ubutungane kuko sentare ziruguruye musitanteri wa komine rugombo wowe yakira neza ingene igikorwa cyo kuri uno wa mbere cagenze umufasoni beatrice kaderi avuga ko abakunzi badaherera mu bindi akaremesha abataronse ko umurwi ujejwe isoko uriko urarondera inyishu kuri ico kibazo akabasaba kwihangana bavyakiriye neza cane kuko turiko turatunganiriza bene gihugu kandi nabo ndabona yuko vyabaryoheye vyabanezereye kuko turiko turagerageza turaba ukuntu twobapanga dukurikije ibibanza n'ibidandazwa ni ukuvuga tukagira ukuntu ibidandazwa ibinaka bija uruhande rumwe ibindi binaka bikaja uruhande rumwe kugira ngo abakiriya nibabirondera abaje gusoma bamenye aho babishakira abadandaza ni benshi igituma ari benshi rero si ukuvuga ngo niko badandaza mu isoko rishasha hariho abandi baca barondera ibibanza bushasha nyene abashaka ibibanza hano ni benshi kandi ntidushobora kuronka ibibakwira namwe nivyo mwibonera ko tudashobora kuronka ahabakwira bose tubanza gutunganiriza abari basanzwe badandaza isoko ya rugombo iri ku birometero bitarenga cumi n'urubibe rw'u rwanda na repubulika iharanira demokarasi ya Kongo imbere y'uko imigenderanire itosekara hagati y'u Burundi n'u Rwanda abanyarwanda bayirema ku bwinshi co kimwe n'abakongomani muri no minsi iremwa n'abakongomani gusa bahakura ibidandazwa byinshi bigizwe hanini n'ibifungurwa eka na mustanteri wa komine Rugombo yabwiye ijwi rya Amerika ko iyo soko ariyo yinjiza amafaranga menshi mu kigega ca komine ku mugwa mukuru w'intara c'ibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi evariste nziko banyanka ijwi rya amerika urakoze evariste abakora akazi ko kunguruza abantu kw'ibarabara rya rn icenda bujumbura ubanza baridoga ko imodoka zabo zihononekarira ivyo bikaba ku kuntu iryo barabara risigaye ririmwo ibinogo vyinshi ni inkuru ya diane ndose umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika ari mu burundi
aha turi mu modokari ipakiye ingenzi haheze iminota itatu duhagurutse ku gituro kiri ku isoko yo kuri kotebu mu gisagara cya bujumbura tugana mu ntara ya bubanza ingenzi zihuriye hano ku rugendo ziriko ziganira ku bijyanye n'ingene amagara yabo abangamirwa no gucekagurwa n'imodoka ku bw'ibinogo biri mu ibarabara ni ukuri jene yumva nabi kubera mu mbavu mu mafyigo haca hagenda haranyiganga kandi njyamye mu ijoro nta mahoro ndonka kubera ngo ayo umutima agahengwe kaboneka iyo ubunguruza ashoboye kugenda buke buke igihe tubabwira bakatworohereza bakagenda buhoro buhoro hari abo ubwira bagaca bakubwira ati ndiko nkorera ku masaha muga n'abandi rero babyumva kuko barazi ko umuntu agwaye umutima cyangwa amavyigo biragoye agiye aracekangurika adashobora kuronka amahoro
kuva ku masanganzira yitiriwe nations uni ugaca muri quartier mutakura mu gisagara ca bujumbura n'agace kononekaye cyane kuruta ahandi benshi bahitamo kuzunguruka bagafata irya kinama na cibitoke ariko na ryone ntiriborohereza kumvo uyasigura ariko nko mu gitondo naho nyene ntibikunda mbutiyaje usanga ari nyinshi ko zose nizo zisigaye zica nivyo vya bine navuga ku mwanya uko ujanye naba nabo tudugana kubuzi nabo nyene haryo baba bacerewe canke abakora ibikorwa vyabo numva riradusubije inyuma mu ncamake aha tugeze ku muzinda mu ntara ya bubanza hari abana bariko barayora ivu n'ibipawa bazibira ibinogo vyo mw'ibarabara uyu ariko aratwunguruza avuga ko iyo ataba abana baba batakiricamwo iyo tutababona ahubwo mbwe twebingira bamwe b'imodoka tuba twaramaze kuzibika uko umuntu aba yaronse ari amajana atanu ari atatu ari igihumbi ko uwo yaronse ni kubahereza
imodoka zirenga ijana nyinshi zo mu bwoko bwa probox nizo zikorera muri rino barabara utwara ishyirahamwe ry'abunguruza abantu bava mu gisagara cya bujumbura baji bubanza ariryo atebebe sibomana mose asaba ko ryokorwa kubera ko ibyuma by'imodokari bihononekarira ukuntu twakoresha kera imiduga ubu washobora gukora ugasanga ahakwiyungunganya ngo uronke bica bitera ikibazo ko imodoka ziguma zifa ibintu by'amasusipansiyo amapine ahera n'ingoga kubera ibinogo ikindi cya kabiri ni umwanya urumva umwanya wari uzi gukorera kose uba ugikoreye ko ibyo nabyo biratuma umuntu akora ahomba ko wari uzi gukora nk'amaturo atatu kubera ibarabara rimeze nawe urashobora gukora nk'amaturo abiri cyangwa nawe urabye n'abintu uyakwitse kubera urumva ucuguma ugenda buhoro buhoro twasaba rero ko borinagura n'ukuri turabizi ko bigoye ko kunagura ibarabara ariko na twebwe harimo agahombo kanini leta nk'uko ikora ayandi yadufasha natwe reka tunarugurira ibarabara ryacu iyi ngenzi yoyo isaba ko ryokorwa imbere y'uko amatora y'umwaka uza ashika twebwe icyo dushobora twosaba leta ni uko badukorera iri barabara tukaja mu bintu by'amatora ibarabara barikoze byofasha mu gihe cyo kwiyamamaza kuko abantu bose kaho bifuza bose nkumbuye kurangura ibitenge bya kotebo mugabo rero mbonye iri barabara ingene rimeze badutangisha amatagisi n'ibiki bari bakwiye kurikora by'ukuri buramatari w'intara ya bubanza nobus terence butoyi avuga ko ivy'iryo barabara yabishikirije mu bushikiranganji bubijejwe ikibazo n'ukuri cy'inkoramutima kuri barabara rya bujumbura bubanza ni barabara by'ukuri rikuze riramaze imyaka myinshi harigeze kuba hacaho imiduga minini minini iremereye ibarabara rero rirasaza ariko ujya kw'abantu ryarashaje rero hariho rero aho usanga hari ibinogo bitari bito binini bigatuma by'ukuri imiduga itaguma isa neza uko yahora ariko nibaza ko iri barabara ry'ibanza riri mu yindi migambi leta isanzwe zirakora kandi ikora ku munsi ku munsi rero ikibazo twarakibwiye ndavuga ni abadukurira turizigika turabona neza yuko bagiye kubikorera kugira ngo ahabenye bagedwa kurusha abatwara amamodokari babona ko rimwe na rimwe amasanganya bagira hamwe ava ku kononekara kw'ibarabara amakuru nayo ava mu gipolisi kiraba uruja n'uruza rwo mu mabarabara nuko mu mezi atatu y'umwaka uheze amasanganya agera kuri mirongo ine n'abiri ariyo yabaye mu ibarabara rya rn9 bujumbura bubanza na rn5 bujumbura c'ibitoke abantu icenda barahasize ubuzima bandi mirongo ine n'umwe nabo barahakomerekera mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika
kira kira kira
kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko muvyumvise niwo wa mwanya w'ikiganiro kira abakenyezi bagendana umugera wa sida barashobora kwibaruka abana bakomeye mu gihe baba bakurikiranywe neza kwa muganga bagakurikiza impanuro bahawe no kunywa umuti uko bitekanijwe umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika francine ndiho ku bwayo yaragendeye ikigo turiho c'ishirahamwe anss kiri mu bigo vya mbere vyashinzwe mu burundi ngo bikurikirane abagendana umugera wa sida aratubwira uko babyaze birashika ko abana bavuka ku bakenyezi bagendana umugera wa sida bavuka bakomeye yamara rero bisabwa ko abavyeyi bategurwa neza bakegera abaganga twagendeye ikigo turiho i Bujumbura gikukira ishirahamwe ANSS rijeje gukurikirana abagendana umugera wa sida tuyaga n'umuforoma uwizeye imana Esperance Dona yatubwiye ko ahanini bahagarara ku kwigisha bahimiriza abakenyezi bagendana umugera wa sida babumvisha ingene bashobora kwibaruka abana bakomeye ikintu tuha ahagarara ko cyane ni uko umuntu atorindira gusama imbanyi kugira ngo aze kwipimisha umugera wa sida ikindi nacyo duhagarara ko cyane murazi yuko bisanzwe bigoye kumva ko umuntu agenda umugera wa sida ni ibintu bigoye kugira uwo mukenyezi abyakire muri icyo gihe hariho inyigisho turagerageza tukamuherekeza muri urwo rugendo arimwo tukamwigisha ingene azofata umuti tukamwumvisha na cyane cyane akamaro ko gufata uwo muti ko tuba dukeneye ko uwo mukenyezi azo kwiba kwibaruka umwana akomeye ivyo biremezwa nabo bakenyezi abo twashoboye kuyaga baratubwira ingene bakurikiranywe gushikaho bibaruka bahava banasanga abana babo barakomeye vy'ukuri kino kigo naracituye ndakibwira yuko nkeneye umwana hama nabo hariho ibipimo batugirira kugira barabe ko ibipimo vyawe bimeze neza barandekure bati nta kibazo maze kwibungenga n'ukuri imiti mfata ndayifata neza amasaha bambwiriye nayo nyene nayifatirako n'ukuri maze kuvyara umwana igipimo ca mbere basanga ni ciza igipimo ca kabiri basanga ni ciza n'icya gatatu basanga ni ciza ubu ni ukuri abana fise bameze neza cyane basanze atabasoda ufise bakwiye baca bakubwira ati aho no kumanza ukareka kuko hari igihe ucubyara umwana yanduye we byagenze gute je rero uko byagenze naraje maze kuza baca barambwira bati nta kibazo kuko je nafashe umuti nk'uko muganga yari yantegetse umwana umwe wabyaye kuva aho umenyeye kurwara n'abana babiri bose barakomeye kandi bameze neza umwe mu baganga bakorera kuri ico kigo nawe atubwira ko bakurikirana umuvyeyi gushikaho yibaruka bakagera no ku gipimo ca nyuma cerekana ko umwana koko akomeye naho yavutse kugwaye turamukurikirana tukamubwira ibipimo vyose tuca twihutira no kumushira ku muti igihe abasanzwe atari bwatangura umuti wo gupfupfahaza umugera wa sida tuca tuwumutanguza vyihuta nyene hanyuma tugakurikirana ibipimo na cane cane ca gipimo cerekana yuko imigera iba yamaze kugabanuka cyane rwose mu maraso ku rugezo twifuza kugira ntashobore kwandukiza umwana ku buryo yibaruka umwana iyo migera ikiri ku rugezo rwo hasi adashobora kwandukiza umwana hanyuma turamubwira yuko ageze kwibaruka aja kwibarukira kwa muganga kugira naho nyene yibaruke mu buhinga bigishijwe kugira bafashe umwana ntashobore kwandura ari mu gihe aba ariko aravuka hanyuma baca bamuha umuti umwana ukumukingira uwo muti arafise ikiringo awufata kugira nabo nyene umufashe nimba hariho akagera gashobora guca mu maberebere cyangwa gashobora kuba yakanduye ariko aravuka bakamukingire uwo mumama amaze kwibaruka ategerezwa kwiyubara agashishikara ya miti yo gupfupfahaza ku masaha kugira ya migeri igume ku rugezo rwo hasi ntiheze ngo ice mu maberebere yandukire wa mwana muri ico gikorwa cyo gukurikiranira hafi abakenyezi bagendana umugera wa sida bibungenze ngo baze bashobore kwibaruka abana bakomeye ico kigo kiravyishimira amakuru twahakuye avuga ko ibiharuro vyerekana ko mu myaka itanu iheze mu bakenyezi bose bakurikiranye atanumwe yibarutse umwana yanduye Francine Ndio kubwayi Bujumbura kubwijwi rya Amerika
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isamiranira iri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda miliyoni imwe n'imwe ya leta ya Amerika yujuje iminsi mirongo ine n'ine iha- iheze iraheze kubera kubera kubura umutahe leta ikoresha perezida donald trump inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka ntibarashobora kumvikana ku kibazo c'urukuta ku rubibe rw'amajepfo hagati ya amerika na mexica ivyo vyagize ingaruka ku bakozi ba leta ya amerika rero amajana umunani ibihumbi amajana umunani barimwo n'abijwi rya amerika muri abo bakozi hari abategetswe kutaja ku kazi mu gihe abandi bakora badahembwa mbega guhagarika ibikorwa vya leta bivuze iki biterwa n'iki mugenzi wacu edi rwema yabibaje professeur jean marie vianney higiro umwigisha muri kaminuza western new england muri leta ya massachusetts
kugira ngo government shutdown ibeho ni uko bije ni ukuvuga amafaranga akoreshwa na leta iba itatowe n'abadepite uko mu ma- mu mategeko yo muri amerika ibintu byose birebana n'amafaranga bitangirira muri house of representative
umutwe w'abadepite umutwe w'abadepite noneho bamara gusuzuma bakavuga bati eh, dore amafaranga azakoreshwa ni aya eh, uwo mushinga noneho ukajya muri sena ni urwego ruri hejuru y'urw'abadepite noneho nabo bamara kugira icyo babivugaho bamara kuwemeza eh, bibaye ngombwa za abadepite n'abasenateri bakumvikana noneho baka- bagakora nk'ubugororangingo ku bintu batumvikanyeho noneho byarangira izo nzego zombi zabyemeza bikajya kwa perezida kugira ngo abisinye noneho ubwo amafaranga akoreshwa akaba arabonetse iyo bitabaye ibyo rero icyo gihe eh, amafaranga ntaboneka ubu rero uko bimeze ni uko house of representatives eh, ivuga iti twebwe eh, dore twakoze umushinga wi- w'intuza wa- urebana n'amafaranga azakoreshwa noneho tuwohereza muri sena eh, kandi uwo mushinga ni umushinga wari waremejwe eh, mu mpera z'um- eh, mu- mu mpera z'umwaka ushize turabona ko uwo mushinga ah, aba muri sena bagombye kuwemeza ukajya ku biro bya perezida wa repubulika noneho muri sena rero uhari eh, sena ubu iri mu maboko y'abarepublikani Eh, umutwe w'abadepite ukaba uri mu maboko y'abademokarate muri sena rero umu- umukuru wa sena akavuga ati "Ibyo- icyo uyu mushinga ntabwo turi buwusuzume ati kubera ko perezida atazawusinya ibyo bintu ntazabyemera kwaba ari uguta igihe kugira ngo tuwugireho ibiganiro noneho tuwemeze tuwumwoherereze aho rero niho hari ikibazo gikomeye kugeza ubu ngubu porofeseri uku gufunga imirimo ya leta ah, kuri iyi nshuro kumaze gukora amateka nibwo bwa mbere leta ifunzwe igihe kinini Ah, ubu ngubu tuvuga ni iminsi makumyabiri n'ine yose Ah, perezida trump yivugiye ko nibiba ngombwa n'umwaka warangira U- i- iyo ukurikiranye ubona hari aho ah, aya mashyaka yombi azahurira kugira ngo iki kibazo kibonerwe umuti Eh, ubundi mu bihugu bigendera kuri demokarasi amashyaka yagombye kureba uburyo ahura akumvikana ariko rero ubu uko bimeze urabona Trump yiyamamaje avuga ko we azubaka urukuta hagati ya Mexi- ya mexico na na na na amerika akaba yarabyemereye abantu bamutoye abademokarate nabo bakaba bavuga bati "Eh, urwo rukuta ntabwo turushaka kuko uku- ukurikiranye ukuntu eh, Trump yiyamamaje icyo gihe avuga ibyo by'urukuta abademokarate babibonamo eh, urukuta barumoramo nk'ikirangantego cyangwa se ikimenyetso cy'ivangura ry'amoko cyangwa se ivangura ry'uruhu no gukumira abimukira no gukumira abimukira ibyo rero bakabona ko batabyemera dore ikirangantego ni ukuvuga semboro eh, simboro Rero icyo kintu rero bakavuga bati icyo kintu ni ikintu kimeze nko- nko- nko kubiba inzangano ku eh, kuvangura ibyo ntibishobora kubyemera kandi nabo bakaba bariyamamaje bavuga ko bagomba kurwanya Trump aho rero akaba ariho hari ikibazo cyo guhangana ubwo eh, u- de- noneho eh, iyi niyo tuvuga ngo government shut down urebye ntabwo government ntabwo yose ifunze kuko eh, hari hari eh, ibigo bimwe na bimwe bya leta byabonye amafaranga mbere y'iriya shut down nibyo bita mu Eh.
cyongereza pasho shada
Eh, ni parsho ya ni parsho ni ukuvuga ko ibigo bimwe na bimwe birakora bifite amafaranga ikindi rero abantu bagombye kumva ni uko muri amerika habaho eh, za leta state hakabaho izo state zifite eh, ubutegetsi bwa- bwazo hakabaho na local government Mm, donc ni ukuvuga ubutegetsi bwegereye abaturage bw'ibanze Mm.
bw'ubutegetsi bw'ubutegetsi bw'ibanze ibyo rero birakora ubu birakora twishize mu mwanya w'umuturage w'umunyarwanda cyangwa se w'umurundi cyangwa se w'umukongomani cyangwa se w'umunyafurika ah, utaba hano muri leta zunze ubumwe za amerika kumva ko inteko ishinga amategeko yimye perezida wa repubulika cyangwa se igihugu ingengo y'imari ni ibintu bigoye kumvisha umuntu udasanzwe amenyereye politiki ya leta zunze ubumwe za amerika ese uyu waba ari wo mwihariko wa leta zunze ubumwe za amerika hano muri amerika icyo umuntu agomba kumenya ni uko ubutegetsi bugizwe n'ibice bitatu kandi buri gice kikaba gifite ubwigenge nta kuvuga ko igice kimwe gishobora kwivanga mu bundi bu- mu bundi butegetsi tuvuge hari eh, igice cy'ubutabera burigenga ntabwo ntabwo perezida wa- wa leta zunze ubumwe za amerika abuvugiramo hakaba eh, bariya ba- eh, inteko ishinga amategeko igizwe n'ibice bibiri eh, umutwe w'abadepite n'umu- n'umutwe wa sena abo barigenga ntawubavugiramo noneho hakaba na executive branch ni ukuvuga urwego no- urwego eh, rukora ibire- ibi- ibyo kongere yategetse ari rwo perezida wa etazuni akuriye urwego urwo rwego nyubahirizategeko rero buri rwego ru- ra- rurigenga niko bimeze Eh, ikindi rero ni ukuvuga nanone ko ni ukuvuga noneho ko perezida atategeka ubutabera cyangwa se urwego rw'abadepite ngo nibakore iki oya ntabwo ibyo bintu ntabwo ariko bisho- ntabwo bishoboka kuko mu bihugu by'iwacu usanga izo nzego zidatandukanye usanga ubutegetsi eh, bwo- bufitwe na perezida bwivanga mu, mu, mu, mu butegetsi bw'abadepite no mu butegetsi eh, bw'ubutabera hano rero ntabwo ariko bimeze niyo mpamvu ubutegetsi umutwe w'abadepite inteko ishinga amategeko ishobora gufata icyemezo perezida akavuga ngo ntagishaka nabo bakavuga bati oya ntabwo ariko bigomba kugenda ibi birebana n'umutungo ugomba gukoreshwa ni twebwe ni twebwe bireba bituruka hano iwacu wowe ntibikureba turaguha amafaranga ukoresha niba utayashaka nibyo ariko rero bashobora nanone no kuganira bakumvikana telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika john wirwe
mwakeye mwakeye uri hehe muri siteti yayo akabazo mfise ni kuri ibi bya shati dawuni ibiriko biraba hano muri aya masiteti yacu washingitoni ni mu gihugu hose kubaza porofiseri none ko biriko birabandanya biba igihe kirekire atamwumvikano uhari babona none ikizokurikirana n'ibyabandanya uku bizoba bimeze gute kuko nk'ubu nka twebwe abaturage tubaye ngaha turabona hariho ingaruka nyinshi ziriko ziragaruka nk'akarorero nk'ubu ari nacyo nashaka kumubaza wewe atubonera kure nk'uko bijyanye n'amatagisi murazi ko abaturage amatagisi basubiza abakozi tuba twakoreye yuko bayatanga hagati z'ukwezi kwa mbere kuduga kugeza mu kwa kane hanyuma akaba bataratangura kuyatanga yoba ari ingaruka mbi iva kuri iyo shutdown government washington hari ibintu bibiri bigomba kwitabwaho n'iyo government shutdown yaba ibyo ni ibintu bibiri bikomeye ni ibibazo ikibazo cya mbere ni ikibazo kirebana n'umutekano national security umutekano w'igihugu abo bantu bakomeza gukora ibindi birebana bidahagarara ni ibintu birebana n'ubuzima human life ibyo bintu nk'ibitaro ibitaro biri mu bya guverinoma federale ibyo bitaro izo porogaramu zirebana n'ubuzima izo porogaramu zigomba gukomeza zigakora noneho ku byerekeye ibi ngibi bita takisi ritani birebana n'imisoro ibyo ngibyo ubutegetsi bwa Trump bwavuze ko buzakora uko bushoboye kugira ngo abantu bashobore kubona amafaranga yabo ibyo rero urumva ko nabo babitekereje ibintu bibiri bigomba kwitabwaho umutekano w'igihugu national security n'ikibazo kirebana n'ubuzima ibyo bintu abakozi bakora muri ibyo bintu bagomba gukomeza bagakora n'iyo ubu niyo gavumenti shadawuni yaba porofeseri nk'urugero hari amakuru dukomeje kumva ko hari abakozi b'icyitwa tsa niba abandi bashinzwe umutekano mu kibuga cy'indege abategetswe gukora bakora badahembwa ndetse tumaze iminsi twumva ko hari benshi basigaye batajya ku kazi bavuga ko barwaye hari za aeroporo zimwe na zimwe amakuru atugeraho zatangiye gufunga kubera icyo kibazo cy'ubuke bw'abakozi ba tsa icyo gihe bwo umutekano w'igihugu ntububangamiwe igihe ukoresha abakozi udahemba
icyo gihe hari ikibazo nyine cy'umutekano koko ubwo izo ngaruka noneho nizitangira kugera ku baturage ni nayo ngingo nagira ngo ngereho hari ibyo bita public opinion polls ni ukuvuga ni iki abaturage babitekerezaho ni iki abaturage bo muri amerika bakora ubwo buryo icya mbere na mbere ni ukugaragaza akababaro bamwe bakajya no mu myigaragambyo kugira ngo berekane akababaro noneho abo babahagarariye ari perezida wa amerika ari n'abo badepite bakabona ko koko ko ibyo bintu bifite ingaruka ko bakwiye kumva kureba uburyo ibyo bintu babikemura
turabashimiye adushikije ikiganiro mu kanya edi no mutumire wiwe jean marie vianney higiro inshuti mwese mukunda radiyo y'ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye enjeniyeri yadufashe mu ngiga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufasha kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatega akamo mubandanye mumviriza ibindi biganiro bya radiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese